iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro bya radiyo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi uyu munsi ni kuwa gatatu itariki cumi na zitanu y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na federike nkunikije mubona nk'inamashinga mateka uh, utaha twokora iki kugira ngo buhoro buhoro eh, ibi bitaba bigenda byubahirizwa bishobore kuzoza birubahirizwa uyu ni pascal nyabenda umukuru w'inama nshingamateka y'u burundi iyo icyo tubona cokogwa ni uko abantu bakwenteriyoriza la loi organique sur les finances publiques kuko ni- ni- ni- ni nkayo constitution ijanye n'ibintu byo gutunganya iby'amafaranga ya leta uyu nawe ni umukuru wa sentare yubahiriza amatungo ya leta mu burundi iyi nkuru co kimwe n'inkuru yerekeye abanywanyi umuhari fdlr basabiwe kugumizwa mu ihohero mu kiringo c'iminsi mirongo itatu ingwano ibandanya hagati y'abamayimayi n'abanyamurenge mu buseruko bwa kongo hamwe n'ikiganiro amerikana turabigarukako mu kanya kari imbere imbere yaho ariko reka dutega amatwi mugenzi wacu aloise bigirimana atubwira amakuru avugwa hirya no hino ku isi muramutse neza aloise muramutse frederic nkundikije ndamutse n'abaduteze amatwi kuyavugwa muri afurika abasirikare bari ku butegetsi hamwe n'abari mu- n'abakuru b'abari mu myiyerekano muri sudani barumvikanye ku kiringo cy'imyaka itatu cya leta mfatakibanza izogana ku guha ubutegetsi burundu eh, abasivile ibyo byatangajwe n'umwe mu bajenerale bari mu kanama karongoye igihugu Lieutenant General Yasser Al Ata yavuze ko amasezerano ya nyuma yo gusangira ubutegetsi azosinywa mu masaha mirongo ibiri n'ane n'umuhari Alliance pour la Liberté et le Changement watanguje ivyo- iyo myiyerekano yashikirije ko muri iyo myaka itatu y'imfatakibanza amezi atandatu ya mbere azorangwa no gusinya amasezerano y'amahoro n'abarwanya leta mu bice by'igihugu birimo intambara general ata yashikirije kandi ko mu kiringo ca leta mfatakibanza inama nshingamateka izoba igizwe n'abashika amajana atatu umuhari alliance pour la liberté et le changement ukazohabwa ibice mirongo itandatu n'indwi kw'ijana abandi basigaye bazova mu migambwe ya politike muri ico gihugu muri afurika kandi abantu bitwaje inkoho barishe abayoboke ba katolika bane bari mu rugendo rw'idini mu buraruko bwa burkina faso inyuma y'umunsi umwe umupadiri n'abandi bayoboke biwe batanu bishwe kivungwa kivunga nk'uko bishyikirizwa n'umutegetsi w'ishengero katolika eh, byashyikirijwe ryo ku munsi wa kabiri igihe bari muri urwo rugendo bafise n'igishushanyo ca bikira mariya mu gisagara ca wahigwa ku munsi wa mbere niho umurwi w'abakora iterabwoba wabiraramwo bica bane bongera baturira ico gishushanyo ca bikira mariya nk'uko vyashikirijwe n'umuvugizi wa katedrale y'i wagadugu ku murwa mukuru wa burkina faso perezida rock mark christian kabore wa burkina faso asaba abanyagihugu arongoye kuguma bunza urunani akagabisha ko ivyo bitero bigamije gucanishamwo amadini uh, aho bibiri vya bitatu vy'abanyagihugu ari abayoboke ba isilamu ikindi gice ca gatatu n'abakristo burkina faso yarasinzikajwe n'ibitero vy'ubwicanyi vy'urutavana ko bikorwa n'imihari y'iterabwoba ishamikiye ku idini rya kisilamu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abantu bashika amajana ane bakaba bamaze kwicwa nk'uko bishyikirizwa n'itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp hanze ya afurika ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu amnesty international rivuga ko ryibaza ko leta ya maduro yakoze ibyaha bihohotera ikiremwa muntu muri venezuela kandi rigashaka ko sentare mpuzamakungu mpanabyaha ibitohoza ko amnesty ivuga ko habaye gukorera hamwe hagati y'inzego zijejwe umutekano muri venezuela kugira bice uwo wese akekwa kuba atavuga rumwe na perezida nicolas maduro cane cane ababa mu duce tw'igihugu tubamwo abakene amnesty ivuga ko abategetsi bo ku rwego rwo hejuru barimwo na perezida nicolas maduro bari bazi ivyo vyabaye kandi ata ngingo n'imwe bafashe zo kubihagarika ishyirahamwe mpuzamakungu ni igisata caryo cu- c'agateka ka muntu gisaba eh, isabwa na Amnesty gushiraho umurwi w'abatohoza kuri ivyo birego mu nama yabo yo mu kwezi kuza kandi sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe mu buhorande nayo igatangura gutohoza kuri leta ya Maduro Hano muri Amerika perezida wa leta z'ubumwe za Amerika Donald Trump yarabeshuje amakuru avuga ko atekanya kurungika abasirikare ibihumbi ijana na mirongo ibiri mu gihugu ca Irani nk'uko byashyikirijwe n'ikinyamakuru candikira aha muri Amerika The New York Times abasirikare ibihumbi ijana na mirongo ibiri bariko bariyumvirwa ko ntiboba rero ngo bagiye gutera Irani kuko ngo abategura intambara bavuga ko ico gikorwa cokenera niburi buri abasirikare benshi barenzabo Mbushiranganje bwa Amerika bwo kwivuna abansi buza bwaramaze kurungika ubwo ubwato butwara indege z'intambara muri ako karere Umushikiranganje wa leta z'ubumwe za Amerika nawe ajejwe imigenderanire n'amakungu Mike Pompeo hamwe na mugenzi we wa Burusiya Sergei Lavrov barumvikanye gukorera hamwe kugira banagura imigenderanire biciye mu kwama baganira ivyo babicishije babishitse ko inyuma y'ibiganiro by'abahuje byo kuwa kabiri mu gisagara ca Sochi mu Burusiya naho Pompeo na Lavrov baganiriye bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu byabo bibiri hamwe n'ibibazo mu makungu harimwo ibibera muri Irane, Korea ya ruguru, Ukraine, Syria na Venezuela nta kigaragara bashikirije ko bumvikanye ko kuri ivyo bibazo.
Urakoze Aloise ku makuru uheje kudushikiriza. mwese kumurika murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inkuruza mu karere ka afurika ibiyaga binini bamwe mu bashinga amateka burundi bavuga ko gutora no kwemeza amafaranga leta ikoresha ku mwaka ari uguta umwanya kuko iyo hageze gushyira mu ngiro ingingo nk'iyo ubushikiranganji bw'ubutunzi buyihonyanga babishikirije kuri uno munsi wa kabiri bariko baca hirya no hino integuro y'iteko y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ushira uw'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'amerika mu ntara ya kivu y'amajepfo vedaste ngabo ndagijimana umukuru wa sentare yubahiriza amatungo ya leta niwe wari wajyanye mu nama nshingamateka iyi nteguro y'amafaranga leta iteganya gukoresha mu mwaka uza elize ndayi ariko ahihanahana ko ivyumviro n'abashingamateka amenyesha ko hari amakosa agera kuri cumi n'atandatu muri iyi nteguro aho nyangaha ibwirizwa nshingiro mu ngingo yaryo y'ijana na mirongo umunani na rimwe umukuru w'inama nshingamateka yabajije uburongoye sentare yubahiriza amatungo ya leta icyo inama nshingamateka yakora kugira ngo ayo makosa akosorwe pascal nyabenda arongoye inama nshingamateka muravuga amabwirizwa menshi amartikire ataba yubahirijwe na cyane cyane kuri iri bwirizwa rigenga ingene uburyo bwa leta bukoreshwa mu kavuga byinshi bataba bubahirije imbere y'uko bishyika hano iwacu mubona nk'inama nshingamateka utaha twokora iki kugira ngo buhoro buhoro ibi bitaba bigenda byubahirizwa bishobore kuzoza birubahirizwa elizendaye arongoye sentare yubahiriza amatungo ya leta asanga amakosa menshi aturuka ku kuntu abantu badashaka gushira mu ngiro itegeko rigenga amatungo ya leta uko ryanditse iyo ico tubona cokogwa kandi si, si vyinshi ni kimwe nuko abantu bakwentereyoriza la, la, la loi organique sur les finances publiques kuko nkayo constitution ijanye n'ibintu vyo gutunganya ivy'amafaranga ya leta ugiye kuraba ingingo nyinshi zidashirwa mu ngiro ubu ushobora gusanga ari ukubera ntibaba arabona l'importance yazo canke nuko zigoye gushira mu ngiro ubunyene mugabo ibyo rero byose itegeko ryaramaze gushyirwa ku mukono rirakurikizwa rero mu majambo make novuga nti icokorwa ni uko haba au niveau du ministère des finances cyangwa ahandi hoba sensibilisation kugira iri tegeko la loi organique sur les finances publiques abantu baryishyiremo bagendereyorize babona yuko ari disposition zirimo ari obligatoire bafatiye kuri ayo makosa ari mu nteguro y'amafaranga leta iteganya gukoresha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ushira uw'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abashingamateka basanga kwiga no kwemeza iyo nteguro ari uguta umwanya umushingamateka Andre Ndayizamba wo mu mugambwe w'abadasigana iprona n'umwe muri bo twarahariye iminsi n'iminsi yuko leta l'executif n'a pas le droit de modifier les crédits ndibuka ko ari jewe na propoje kugira twekilibre yuko leta twoyireka ikamodifia jusqu'à 2% itegeko riva ngaha rigenda muri sena ruko muri sena baca bemera modification de crédit à 100% niko biri n'ubu mu itegeko rya finance bisigura rero yuko duhejeje kuvota budget le lendemain l'executif peut modifier tout le budget none wumva twebwe turi dukoriye ntacyo bimaze rero ntuvuge ngo twebwe nito duhurusha leta y'ingene ikoresha amahera si twibwe se leta kife uko ibibona ibyo by'uko ngo bozana ngo tukabyemeza ngaha a posteriori se meme inutile bagomba bakanabireka ahari muhindura iki byaramaze kuba modifiye byose ku rundi ruhande umushingamateka gabriel ntisezerana watowe n'umugambwe wa sendedefdd ari nawe urongoye umugwi w'abashingamateka w'amaho ujejwe ubutunzi ashikiriza ko ibivugwa n'umushingamateka ndayizamba birimo kurenza urugero je nibaza ko atari uko kuko nka bije turiko turiga turabibona yuko 90-95% ivyo twatoye ariko bimeze kandi birespekta ivyo twatoye ngaha mu nama nshingamateka rero nagomba petetre kugira rectificatif kugira ngo n'abantu baza kuvyumva ntibibaze yuko ce que nous faisons ici biba foutu à l'heure par le ministre wa finance kuko byinshi biba birimo c'est vrai que quelque part usanga hariho ivyo ahindura cyane cyane kuri bijanye kuri limite de 10% umukuru w'inama nshingamateka abona ko ibivugwa ko haba kurenza urugero ku mafaranga leta ibiteganyijwe gukoresha byoba biva kuri politike yo gutubika uwavubi kugira ngo rero hano muri assemblée nationale muri sena dushobore hindura twisanzuye ko dushaka ibiharuro aha twongera biriya twongera biriya kandi abajejwe kwinjiza uburyo no kubusohora babona limite dushobora gukoreramwo naho ngira ngo bica bigoranira kugira ukutumva kumwe ku bijanye n'integuro y'amafaranga leta ikoresha buri mwaka habamo amakosa ajanye no kurenza ayabategekanyijwe harimo icyakogwa baba abashingamateka n'urongoye sentare yubahiriza amatungo ya leta bose basanga hakwiye gutegurwa uruganda abegwa n'icyo kibazo bahanahanamo ivyiyumviro kugira ngo baboneke itegeko rigenga amafaranga ya leta ajyanye n'ibihe ku rutonde rw'ibikorwa by'inama nshingamateka bitegekanyijwe ku igenekerezo rya makumyabiri n'umunani za kuno ukwezi kwa gatanu abashingamateka baziga bongere bemeze integuro y'itegeko rigenga amafaranga leta izakoresha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ushira uwa bibiri na makumyabiri vedatse ngabo ku bw'ijwi rya amerika uvuga mu ntara kivu y'amajyepfo
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ubushikirizamanza bw'u rwanda bwarasabye sentare y'intango ya kaciro mu gisagara ca kigali indi minsi mirongo itatu yo gupfungwa ivy'agateganyo kuri la forge fils bazeye yahora ari umuvugizi wa fdlr na lieutenant colonel abega yarashinzwe iperereza muri uyo muhari abaregwa bo basavye sentare kubarekura no kujanwa mu kigo ca mutobo cakira abasirikare batahutse umwinishamakuru w'ijwi ry'amerika asumta kaboyi niwe yaduteguriye iyi nkuru umucamanza yafashe iki cyemezo nyuma y'umwanya yamaze asoma ibyaha abaregwa bombi bazera forge fisi wari umuvugizi wa fdr na leta na koloneli abega bombi bakurikiranyweho ibyo birimo iby'iterabwoba icyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba wa fdr urwanya leta y'u rwanda kugambana no gushishikariza abandi gukora ibikorwa by'iterabwoba birimo kandi kugirana umubano na leta y'amahanga bigamije gushoza intambara icengezamatwara ryo kwangisha leta y'u rwanda mu mahanga kureba umutwe w'ingabo utemewe ndetse no kugaba ibitero mu gihugu ku rutonde rw'ibyaha bitandatu bari barezwe ubwo bagezwaga mu rukiko bwa mbere hiyongereweho ibyaha bibiri ibyo ni icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside ndetse n'icyo gupfobya jenoside nyuma yo gusoma uru rutonde rw'ibyaha abaregwa bakurikiranyweho umucamanza yavuze ko bazeyira forge fisi wari umuvugizi wa fdn na liyetona koroneli abega wari ushinzwe iperereza muri uwo mutwe bakurikiranyweho ibyaha bikomeye ku buryo impungenge z'ubushinjacyaha zifite ishingiro ko baramutse barekuwe by'agateganyo basubira muri ibyo bikorwa cyangwa bakaba batoroka ubutabera umucamanza yanzura ko kubera uburemere bw'ibi byaha abaregwa baguma muri gereza iminsi mirongo itatu mu gihe iperereza ry'ubushinjacyaha rigikomeza abaregwa bari bagaragaje ko barekurwa bakajyanwa mu ngandi mutobo aho bari kwigishwa bagasohoka bajya gufatanya n'abandi banyarwanda kubaka igihugu raforge fisi bazeye yari yavuze ko ibyo yakoraga byose biterwaga n'ubuyobozi bwe atari gusuzugura uyu wazeye yanasobanuye ko yinjiye muri fdr atazi kuri kuri lisite y'imitwe y'iterabwoba ku ruhande rwe liyetona koroneli abega nsekanabo nawe yavugaga ko ashingiye ku mirimo yari ashinzwe nta gitero na kimwe yakoze ku rwanda yasobanuye ko ibitero bya gisirikare bya fdr bikorwa mu ibanga cyangwa ishami runaka rikagaba igitero ritabajije abakuru abaregwa basabwaga kuba bafungurwa by'agateganyo bavuga ko basanga nta rindi perereza rigikenewe n'ubushinjacyaha kuko amezi bamaze mu rwanda bagiye batanga amakuru mu nzego zose zayakeneye ko ndetse bavugaga n'ayo bataba basabye bombi uko ari babiri raforge fisi bazeyi na liyetona koroneli abega bavuze ko impungenge z'ubushinjacyaha zidafite ishingiro kuko badashobora gutoroka ngo basubire muri fdrr kandi barayimeneye amabanga isomwa ry'urubanza ryabaye abaregwa batitabye urukiko gusa mu iburanisha ry'ubushize bari barubwiye ko batazaboneka mu isomwa kubera ko bose bavugaga ko barwaye kuri uyu wa kabiri ari abunganizi babo cyangwa n'ubushinjacyaha nta n'umwe wari mu rukiko asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo haheze iminsi icumi havutse intambara hagati y'abarwanyi ba gumino bo mu bwoko bw'abanyamurenge n'abarwanyi b'abamayimayi bo mu bwoko bw'abanyintu muri teritwari ya fizi no muri kivu y'amajepfo amakuru ava muri ako karere avuga ko ingo zo mu mihana ishika kuri mirongo ibiri ituwe n'abantu bashika ku gihumbi n'amajana atanu zose zaturiwe haravugwa kandi abagera kuri mirongo ine bahereye muri ayo mazu naho igitigiri c'abaguye muri ingwano kitaramenyekana neza mugenzi wacu jeffrey mutagoma yavuganye na delphin ntanyuma umushakashatsi akaba n'umuhinga muri politiki ya congo atangura amubaza uko vyifashe nyuma y'iminsi icumi ubwo bushamirane butanguye kuko bihagaze uyu munsi ahantu hitwa santere ya minembwe hatewe guhera umunsi w'ejo bundi batera ahantu hitwa mu karingi no mu mihanda ihegereye kugeza mu bitego ejo batera ahantu mu bice bya za kabingo mu biziba uburebye n'inka hafi wesite ya minembwe uyu munsi biriwe barwana ku buryo bari bageze muri metero nkeya z'aho ikibanza cy'indege ka minembwe kiba bimaze gutwika imihanda irenga mirongo ibiri guhera ku minsi ine y'ukwezi kwa gatanu abantu bamaze guhunga benshi mu mihana myinshi hari abaje bahunga bagaruka muri santere za minembwe abandi bari muri mikenke naho ni muri hagufi ya minembwe hari abandi bahunze nabo bagiye mu bibira ubwo guhunga kw'abantu hariya ni ibintu ubona bigiye bimera nk'aho ari ibintu bisa n'iby'amoko ariko ko hari abahunga bahungira hamwe nubwo badahuje ibyo bita ari amoko iyo uvuze imihana makumyabiri uba uvuga nk'abantu bangahe ugereranyije ndakeka ko ntaruro nta n'umuntu yovuga ariko ushobora gutekereza ko umuhana uba mu ingo zirenze mirongo ibiri mirongo itatu kuri ya mayeni y'imiryango yacu y'ikinyafurika cyane cyane muri congo hariya muri este ni abantu benshi ni abantu barenga muri buri muhana abantu barenga magana atatu magana ane abo ni abatwikiwe imihana wenda umuntu yogereranya ko bageze aho ngaho ariko n'ahandi hegereye iyo mihana ahasigaye umuhana umwe utarasha bose bahunze kubera ko abantu ntibari bari kumva ikintu kigiye kuba kubera ko igihe icyo ari cyo cyose abantu batekerezaga ko umuhanda ukurikiye nawo waba uri bushya ni ukuvuga ngo abantu barenga igihumbi na magana atanu ingo zabo zahiye ntibafite aho kujya abandi bafite ingo bahunze ntabwo bari mu ngo zabo n'ibyo kabisa abo abo umuntu agereranyije imihanda igiye kugera mirongo ibiri n'abantu inzu zabo zahiye ubona ko isa nkaho kimeze nk'ikintu gikoze mu buryo buri sisitematike cyaje giteguye gusamburira abantu mu buryo bukoze neza muri iyo minsi icumi guhera ku minsi ine y'ukwezi kwa gatanu iyo mihanda yose yagize isa umunsi ku wundi umunsi ku wundi umunsi ku wundi kugira ngo muri statisitike biragoye ko abantu basomye amakuru yihuta usanga bashobora kuba bahagaze ku ba- abantu bagera za mirongo ine abo mirongo ine ni aba- ni abantu bahiriye mu mazu ariko kandi intambara uko ihayira hihayibera n'abantu nabo barapfa aba ngaba bo ntiturashobora kubamenya ariko abantu bashobora kuba baza kurenga za mirongo ine bagiye ba- bapfa ba- bahiriye mu mazu barasiye mu mazu na n'ubu biracyari imirwano hagati y'abamayimayi bagizwe na ba nyintu n'ababembe n'abafurero n'abanyamurenge uko niko umuntu abibona ni- nibyo bigenda bigaragara vuba ku maso ariko hari n'amakuru mu bakeka ko yaba ariyo agaragaza ko hari n- n'indi mitwe igenda izamo kubera ko kariya karere kagiye kumara imyaka igiye kuva kuba hafi imwe katuwemo n'imitwe myinshi y'abantu bafite imbunda bavuka mu mu bihugu biriya bituranye byaba mm, u burundi byaba u rwanda na- nabo birakekwa ko ubu ngubu bari muri izo ntambara ariko usibye urupfu rwa kawaza nyakwana rwabaye nk'i- nk'imbarutso biragaragara ko hari ikintu umuntu yakeka ko ari ugutoteza ubwoko bw'abanyamurenge bikorwa n'ayo moko yandi kuki ayo moko atoteza abanyamurenge arabahora iki iki cya kawaza ntekereza ko ari ikintu ki- gituma ibintu bizamuka gusa bikihuta kubera ko nyuma y'urupfu rwa kawaza abantu bava ku birometero birenze mirongo umunani ijana ijana na mirongo itanu uteka neza ko batari bamuzi ariko bakaba babonye wenda impamvu nyamukuru iyi ntambara abantu bayikurikirana mu buryo bwa hagufi babona igiye guhura ah, n'ikintu cyitwa komine ya minembe Ah, komine ya minembe mm, abantu ba- ba- babona mu- muri bwa buryo bugufi komine ya minembwe ni ni- ni komine kimwe n'izindi zose zajeho n'izindi zihaye zizaho ariko hakazamo cya kintu cya bamwe bavuga ngo bamwe niyo ba nyir'ubutaka abandi si ba nyir'ubutaka abo baza biyita ko ariyo ba nyir'ubutaka baravuga bati komine ubwije muri minembwe ubwo ko igihugu kiragiye kigiye mu maboko y'abantu bamwe baza bita ko ari abashe kuva iyo komine igiyeho tumaze igihe mu- mu bintu by'iwe kuzamuka uzamuka izi ntambara uko njyewe zireba uyu munsi uko zisa ni izigamije ku- kumara kuri iyo komine ubu nunazireba neza zigiye guhura neza n'izindi zabaye mu- muri iyi minsi ya- yanjye ishize zabereye mu bijombo kubera ko mu bijombo aho naho nta handi hari hari ndi- hari hari ubwihantike iyobowe n'abanyamurenge icyitwa vokima ubwo ni vokima ya bijombo ibintu bizamuka hariya biba bivuga ngo bamwe ni abashyitsi abandi nibo banyagihugu abandi nibo ba- bahageze mbere ibintu byitwa autochtoni nibyo niyo ntambara iri hariya nta hantu na hamwe turimo kubona leta nta hantu na hamwe turimo kubona ingabo igisirikare cya kongo cyinjira ngo gihoshe intambara hagati y'abaturage bacyo biraterwa n'iki ni ukuvuga hano hantu nta leta ihari ibi bintu ndi kukubwira umuntu ari kure ashobora kugira ngo ni inzozi cyangwa ni ibitoya icyo ni cyo kibazo kiri muri purene de la ruzizi ubu ngubu muri purene de la ruzizi yitwa shekeri y'abarundi yahindutse shekeri de la purene Ha- mu- mu- mu- abapfurere bagiye bagira ubushefu de gotima abarundi bakagira ubushefu de gotima mu muhano umwe leta ntirashobora kugira imbaraga zo kuvuga ngo dore ko itegeko rivuga rikwiye kubahwa muri ubu buryo.
shuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda unaho ni wa mwanya w'ikiganiro amerikana caranze amerika mu bihe vya kera hamwe no muri ibi bihe vya none ikiganiro mwateguriwe na mugenzi wacu thomas kamirinde
mwaramutse neza ejo bundi ku wa mbere ikigo cya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe ibyogajuru nesa cyatangaje ko kirimo gitegura kohereza umugore wa mbere na mbere ku kwezi bitarenze umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane umuyobozi wa nesa jim bridenstine yaravuze ati umugore wa mbere uzakandagira ku butaka bw'ukwezi azaba ari umunyamerikakazi mu myaka itanu iri imbere nesa yavuze n'izina ry'icyogajuru kizamugezayo ni artemis artemis ni izina ry'imwe mu mana z'abagore z'abagereki bo mu myaka ya za magana atatu mbere ya yezu ni impanga y'indi mana ariko yo y'umugabo apollo apollo ni icyongereza cya apollon mu gifaransa apollo ni naryo zina nesa yahaye icyogajuru cyagejeje bwa mbere na mbere umuntu ku kwezi mu kwa karindwi igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu n'icyenda nk'uko nesa ibisobanura kohereza umugore wa mbere ku kwezi ni ikimenyetso gikomeye mu mateka kandi kigamije no gushishikariza abandi bagore kwitabira ibirebana n'iyogajuru mu mateka y'iyogajuru rya amerika abagore barenga mirongo itanu bayagizemo uruhare ariko kugeza ubu abagabo bonyine nibo bagiye ku kwezi inshuro esheshatu bose hamwe ni cumi na babiri kandi bose ni abanyamerika gusa nta wundi muntu wigeze akandagira ku kwezi uretse bo abanyuma bagiyeyo mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri nesa rero nibasha kugeza abandi bantu ku kwezi mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane birashoboka ko bizaba bibaye ubwa mbere umuntu yongeye gusubira gukandagira ku kwezi n'amaguru icyogajuru cyagejeje abantu ku kwezi bwa mbere mu mateka ni apollo ya cumi na rimwe yari itwaye abantu batatu Neil Armstrong wari umukuru wabo komandant Edwin Aldrin na Michael Collins Neil Armstrong niwe wasohotse mu cyuma bwa mbere aba umuntu wa mbere na mbere uturutse ku isi ukandagije ikirenge ku kwezi urugendo rwabo rwakurikiranwe kuri televiziyo mu gihe rurimo ruba ku isi yose n'abantu bagera kuri miliyoni magana atanu hiyongereyeho abarimo barwumva ku maradiyo ibigo bya televiziyo mirongo itatu na bitandatu byari byohereje abanyamakuru ibihumbi bitatu na magana ane na mirongo cyenda na barindwi n'ibikoresho byabo ku cyicaro gikuru cya nesa i houston muri leta ya texas mu majyepfo yo hagati mu gihugu cya leta zunze ubumwe za amerika inshingano ya mbere ya polo ya cumi na rimwe kwari ukugeza abantu ku kwezi bwa mbere mu mateka y'umuntu no kubagarura ku isi ari bazima wari umuhigo w'igitangaza kuko isi yose yari yiteguye ko bashobora kuzimira ndetse perezida wa leta zunze ubumwe za amerika w'icyo gihe richard nixon yari yateguye ijambo yari kuvuga iyo baza kuzimira koko ariko rero baragarutse ndetse baza gukurikirwa n'abandi nyine kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri aba ba mbere rero baje bazanye amabuye yo ku kwezi arenga ibiro makumyabiri amerika yayahaye abashakashatsi bo mu bihugu bitandukanye kugira ngo bwa mbere na mbere bayige bamenye uko ukwezi guteye inshuti zacu ikiganiro amerika na cy'uyu munsi nta gihumurije ndabashimiye cyane dutegereje yuko umugore wa mbere azakandagira ku kwezi mugire umunsi mwiza murakarama
nshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro tubateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatuma karara harimasi yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkurikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloyize bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.